Every little thing that goes wrong, we start to blame the government. We know everything that goes wrong because we are part of the government. Let's save Nigeria so Nigeria will Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is very high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's say. give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria Well, I salute and welcome you this uh, beautiful morning to Inform Me Radio, the number one online radio station where not they dilute the message, where not they dilute information, where they give na as e we even look under to open our eyes so that on our own eyes to go open the way we our own take the open dey follow all these people where they around us where they give us. Um, wetin dem like mm-hmm. <laughs> my name na olayemi and i welcome una to the state of the nation program wey we take dey check wetin dey happen for the station and how the thing take dey affect us and we go come look for the way forward for us to take um, fit Eh, survive but oga adeoma no be survive na we go talk now abi eh. na to eh. na to thrive abi na to excel i no know if we say survive we are already surviving because of what even though they created it hmm. but how we are going to be able to get the complete life back back okay <laughs> all right so na the way i <laughs> take say am be that <laughs> all right say am not be everything i dey see finish this man you <laughs> know they sleep for night <laughs> i don i don ask am whether e dey go covo. <laughs> but somebody na teach me o na i come dey do the work o That person teach me o. who be that one that person eh. i dey see eh? say when mama born pikin dey lose some spirit for im body welcome na well well my my brother made dey hear una voice your your voice okay my people i dey salute everybody this morning like as i dey always talk we thank baba god as he don give us opportunity again to enter the sixth of the month of september yes even though mba uh, mba mba e <laughs> <laughs> don dey count again dey go which means say eh, even though we talk say e dey tough like as i use bed bugs dey take make my parable every time e don dey count dey go which means the number of days dey reduce. Mm yes the number of days of pain dey reduce and that e go i go beg make the indigenous people of nigeria dey wiser understand the pain and how they go fit solve am permanently hmm. because very soon e go happen and then to those wey constantly dey plan no let them fool you so that when the time reach like somebody don learn a lesson now say the people matters they will get to I, know that say the people matter, matter. Mm. <laughs> so like wetin you always talk the people finally matter <laughs> my name na adeoma akawo i dey salute una this morning. hey, <laughs> eh, na naf na ade naf so so naf na ade naf because you go just see wetin dey happen you come dey say ah ah for my very before yes so for our very before. All right, make i tell una wetin the difference between uh, political power and um, and traditional power be this na the assignment wey god give me so mona no vex <laughs> political power na power wey dey obtained from the people, as even kaduna state people don prove am now so na power wey dey obtained from the people and it must be controlled by the people Now we give them mandate but sometimes when we when they enter there they'll come dey drunk very very power drunk They'll come dey do and undo come dey delete delete as if na animals na the indigenous people of nigeria be but e don't reach the time where all of us go wake up the indigenous people of nigeria make we take back the power make we control the power of the politicians irrespective of wetin they put their back on people get power to take make sure say they do wetin they suppose do if we dey close our eye hmm, our children and children's children wetin we wan leave for them? which kind environment we wan leave for them? slavery environment slavery within their own land their own god-given land indigenous land ah my people make we wake up so power obtained from the people and must be controlled by the people what of traditional power each and every one of us i dey always talk am we get where we from come you dey for obodo anywhere you choose to remove your eye for nigeria you run comot hmm. i dey see dat one as another slavery run go dat side because dem go still use you nobody go come take care of our place for ourselves nobody love nigeria reach the nigerians all these uh, foreign ants. i dey always talk am nothing is free even in free town oh. nothing dey free They go use one hand take give you They go use the other hand take kolobi take more eh, na im be the kolobi na okay okay okay eh. to give and to kolobi kolobi na true <laughs> kolobi dey take everything They go use the other hand take pack meanwhile they dem just dey for your front They go dey show you say they give you but for behind you They go colobi everything wey dey behind you the one wey dey in fact because their hand the giving cover your eye mm, you no go mm, see the mm. colobin wey dey behind behind that giving make each and every one of us wake up hmm. terms and conditions apply apply okay dem na true now every mou wey our politicians dey sign something dey take place of course and then you go dey see the politicians say na kill and divide dem and their friends and their family dem go build hospital say hospital na dem go use taxpayers money build hospital and dem run am public private partnership uh, uh, dem go e good dem go talk say dem wan run am public private property abi ppp eh. but meanwhile when time reach dem go e go come be say na their names na im dey dat document say na dem get the hospital or say na dem build school say na dem get the school for how long we go continue to dey eh, do mumu things mumu things we dey close our eye dey close our eye e no concern me e no concern me okay o that's why i go talk o so that dem no go talk say eh, me i no talk i talk god go vindicate me because i no join dem and not clap for them. and not support them for the bad way that they do so i am covered me and my household and to the last generation we they covered because we speak out we fight for the people we speak out if you get the opportunity do the same Not fold your hands Not close your eyes you not blind even blind people say they do things mm-hmm people mm-hmm. wey no dey work sef dem dey do things yes na cripple dey do people wey dey deaf dem dey do things how much more able bodied indigenous people of nigeria dem come dey come dey suppress us dey sit down on top our head like dat story of eh, the the man wey build upstairs He say the old man come kill him pikin say because e dey that the pikin dey upstairs him dey downstairs meanwhile na old age na him make that one do am o oh. come go kill am <laughs> say e dey sit down on top am i go dey sit down on top of him <laughs> head e sit down on top this one na so dem dey sit down on top am <laughs> the indigenous people of nigeria eh, but god forbid but traditional power na power wey god give us na our birthright e be and it is to be enforced by the people it is time for us, the indigenous people of Nigeria, to enforce our traditional values, our heritage. Make we not allow any foreigner come take over because we don see am even uh, um, security ogas mm. don tell us say the people wey dey cause the katakata. dem no be nigeria. wey dey kpai us wey dey delete us say no be nigerians we be na so we take enter wetin we wan talk about today oga omo over the weekend we just dey see um, in fact na every day na so so bad information hmm. dey for everywhere hmm. and the one for road na i wan talk about now you know we say wetin wetin be the things wey you go see wey you go take talk say a state na failed state or a nation na failed nation wetin be the signs <laughs> of a failed government of a failed government na we wan talk about today and today we wan focus on all the roads all the major roads na death traps na im be no major road especially from from um, from uh, north wey dey come from north down to south. south from north down to east north down to west all the major roads are bad and then railway na can be the most important thing right now even up to sending it to niger because me i no understand they say no be only money make nigerian government dey borrow say make they borrow sense i i think it uh, na true say we need to borrow sense yes Oga de omo hmm. i know you dey waka well well <laughs> so <laughs> wetin wetin wetin we think say think say dey really happen na deliberate act is there an agenda because i don first i don first talk when me and some people dey talk one time i say ah this e just dey play out now this one I just plan now because if anything dey happen now for this side the road not good this road not good where the people wan pass go mm-hmm. so if they even plan bad for everywhere before they go just trap them for there now na im all the kidnapping go dey happen now na so you go come dey wonder say okay this na the deliberate plan to make us vulnerable so that we no go move with speed Yeah. to avoid being kidnapped wetin dey happen just over the weekend one uh, young man wey dey wey dey always you know na omoyele mm-hmm. im brother yes dey delete am for edo state we no dey shout say make kidnappers make security agencies take care of the issues to foil the kidnapping activities no na wetin no dey kill us wey get solution wey get remedy na we get interesting na we get interesting why oga adeomu i wan put you for hot seat this oh, morning okay eh, They say god no dey allow person face problem wey e no go fit solve so this morning hmm. the hot seat wey you wan give me <laughs> na because you know say my bumbo go fit contain am hmm. <laughs> thank god say you don always see for me <laughs> yes my people true true uh, truth no talk say make we no talk am na who choose to go use am na truth dey dey available to and somebody fit see truth e waka pass truth go talk lie lie dey available truth dey available but na the one wey you choose to speak with or you choose to be friend of na im dey always stay with you and with time you go see the benefit of the two no one wey no get im e own repercussion now uh, wetin be the the signs or characteristics of a failed government uh, you see when we discuss the issue of good governance we name a lot of things and those things by extension are them congo creates <laughs> the exposure of a failed government okay one of the uh, signs of a failed government be say for good governance participatory of the people mm. people when they around your who be the citizens of a particular environment where you they govern suppose they participate in your governance of the same people and so when you don't discover say you know the fit uh, uh, how i want use the language now you know they hmm. you know they they don't participate mm. you they exclude the people from the government it shows say the government don't they fail and part of wetin we dey talk be say government wey no dey do town hall to hear from the people wetin be their problem na first government dem oh, go tell you say dem dey do town hall selected Ah, we know the kind town hall meeting wey dem dey hold that is not the meaning of town hall okay when they say town hall mm. town hall no dey government house town hall no dey e aso rock um, Mm-hmm. yeah sorry uh, town hall no dey inside where governor they stay town hall they dey with the people hmm. because government house not be town not be town. so hall no go fit there in na office so that when they use the language town hall it always they are among the people, the people. so to go there and meet with them now they dey call town hall meeting now when government no fit make provision for waiting, e take out of office for Now another sign of a failed government one of the oath of office you see governor go sit down go they do commissioning of road e go even use and campaign i will fix your road i will give you is <laughs> the most on how do i use the language now no be our people won't hear na im be that the very thing when e no even suppose be e just be like as you dey collect your allowance na normal part of na im make you get ministry of works so na their job to dey do their work so you no suppose dey use am as celebration the same thing it is say any government when e dey tell people i will give you light you are mocking the people so it's not even a part of your achievement now a government when e no fit make sure the level of poverty decreases mm. and that ability for you to be able to fend for yourself mm. increase that government now failed government government wey no fit make provision of protection of life and property now resort to telling the people mm. say go and defend yourself it's a complete show a signboard a big banner like covid-19 banner mm-hmm. to tell the people i have failed o oh. and a government that is constantly when it constantly they dey silent on issue bordering on the very on people, the people is a failed government. Now, um, when we look at, I just pray say maybe one day people go. I mean, somebody go listen to our program where they call the political mirror. We will come okay. see some of the kind things when every person suppose they use during campaign and not what we they use right now. Now, when a government wake up in the morning he think say now when he call a few people to government house ask them to sign document say they collect rice mm-hmm. and indomie mm. say in defeat feed people. The question is what is the percentage of the people called compared to the ratio of the people the entire state you discover say you never even do anything you only call your friends and because you can never be friend to everybody in the state you didn't call anybody. Hmm. and one thing i need i i need to let us understand when we dey grow up and to those who dey form say they be christians and they be governors or they be presidents or whatever hmm. or they be muslims and they be whatever read your book if you read the bible and you read the quran you find out anytime you do good to a person wey go fit pay you back you no do good na so and you constantly dey see am say na wherever you go they always dey like make they shower so much on the person wey e go fit help pay am back in respect to e go sponsor a second term election e go stand for am e go do this. now one of these things wen make us dey discuss this matter first of all look at the roads wey we get for nigeria e show say even the ministry wey we dey call the ministry of works no dey actually work <laughs> so for a government to allow a ministry fail not do their job it's a failed government failed government now a sitting governor for instance edo state governor they move on account I mean on Sapler Road some few days back. He waka reach ROCC. First of all, it was very difficult for him to cross Ajib before Amelsa Park because that place Ikpoba river no plenty reach wetin dey there. Mm. Immediately you dey pass Ajib junction. The water no dey flow go anywhere. Anywhere. it just dey there They wait for it. Uh, eh, make God just help let sunshine to evaporate them then eventually e come finally cross when he reach rocc He look up look down He say moon na turn dey pass dey pass uh, uh, the road from airport road wey lead to ogege to go to wherever he want to go even on that road when you get to after you don pass ogege junction come outside. Mm, the junction or, oh, there yes the junction there you no fit move slowly you uh, move Fast. with speed you still need to slow down because that place nowhere by the time you manage pass am you know we dey buy make am now no no governor They buy car na jeep everybody they use including the boys when they follow am when help and they carry the bag of money <laughs> when they finally reach Olobo, you go discover say it was a no passable area but they still navigate their way because now government they go fit still blow one way and enter delta mm. on your way before koko you go still discover say that by koko junction you go discover say before you as soon as you dey cross the bridge just some meters mm. you discover say the depth Well, and they don put big big stones for road na like this motor dey dance all through to say you dey see me now you for know the way i dey do am sometimes pregnant woman go need to go see doctor whether the pikin don come out oh. ahead of the day of edd now by the time you finish on your way to warri we dey try to talk about the road that just connect edo state to delta i never wan go any other one no by the time you come dey cross even as you are going like that the road well till you get to where you are going no now when you check the other day the governor of abia state dey talk about the issue of why he never finish is it abia port harcourt road or whatever or why they never finish imo imo port harcourt road i just dey imagine i say can you imagine you visit down dey talk about your personal ineptitude you dey you dey disclose am for public What be your reason? for am na achievement na achievement to disclose those kind of thing hmm. you better keep quiet you know why because you no you no open up to tell the people how much be your security vote why you go tell them why you no fit never do their road another thing all the traveling wey you dey do you no gree let their people know how much be the total allowance on monthly basis why you go dey tell them wetin make you never do this thing and then we come back again this is this is now from state interstate matter now mm-hmm. now look at the only road when they run from the north to the south south whenever you travel on benin auchi okene abuja road you go know they say, say they say that one say na no go area ma for years uh, since this thing i never uh, i never pass we, that we i never try, pass that we dey try wakaram so that make we take our eye see wetin i dey wetin i dey hear eh fear no let me pass that road ogade omo hmm. this na this na road wey be say we dey fly four hours between benin eh, eh, eh, abuja yes before we dey waka am before four hours that that four hours is just between is just between okpela and okene now hmm. and because the road no let the light vehicle waka so big boys dey always stay there dey wait for who dem wan collect put for pocket enter forest come make all the vehicles come dey divert through okene enter lapese from there through ibilo now first of all you now check on the same federal road when one company wey dem dey call data tansawo do wey dem still give awuyi till now dem do that road some years ago because that road lead from lagos if you are coming from the west toward north, which is Abuja. Now, in between the General Hospital and that is Ibilo and Lankpese, mm. road no day. Trucks no get option. Say make they, make they, they must pass inside the General Hospital first. Mm. the ones wey bend when they take stick support so that make dem no go land ground dey dey make goose no go spoil make ma till today if you see wetin dey go on around there pictures dey not be say we dey look for dem now from ibilo to igara road no dey we just dey talk about road now just road i just dey oh. mention road yet o oh. i no wan go light now no no no today na road yes now from ibilo no road where trailers wey dey still dey pass o oh, trucks with heavy duty with a lot of things wey dem carry dem go still manage manage manage the finally the road don put because of that herdsmen dey use the road to keep people for their pocket dey look for ransom dem dey rob on daily basis because no road to even say you wan speed pass person who dey use leg dey waka dey speed pass motor when oyibo design motor na to face na to hasten and fasten the movement of the man when e wan drive am but you can imagine now say you sit down for motor who dey trek come trek pass motor when you dey hmm. drive an engine with four tires now another thing if you come move from there say you dey from igara dey go auchi that one na uh, story for another day but na so dem still dey take am i do one small survey i come discover say when di ibilo road cut off at a point dem no get option they had to be taking uh, they take road all the way from from lakpese they go enter ekpedo road through ekpe enter makeke by ososo junction divert through Oja and then they just bust the whole road when the former governor of Edo State they do. They spoil all they those roads. Finish all of that through Enwa Igara. They finish the road. One day this one not be say i ah, dey waka make i go you know like you talk i ah, dey mm. waka i no know why i no dey fit sit down for one place in fact i will beat my bum bum <laughs> one day trailer when tanker dey carry e dey come e dey go delta go carry fuel e cut the whole wires when light dey transformer explode the guy escape e even kill person for somewhere e dey try escape now, e finally dey destroy dey come dey destroy dey come like that e come make the whole communities now come take decision all the way from that side come talk say no truck go pass this road again first of all he kill make the hold am make e dey responsible for who he match e mm. no wait He go commit more havoc for other communities mm. now when you check wetin dey go on because of the say na deliberate act yes You see, when I check round, one section of a particular place of a country, now they majorly they take these drugs. So when they commit crime, they feel they are untouchable. So we should say, person they deliberately they do something, and you no go do anything. I they do one check check in between a belly, in between a belly and uh, uh, Mm. You get one one place when they there. One of the men when they there, when they there, that collect ticket or whatever, talk say these trailers where you see so if they come, if you should no quick come off a road. These people precisely when they drive this truck from the north, they come, mm. they, they go pour acid on you. Man, I they reveal the thing because now I waka reach there when they, they complain. You know, you know something they always make us move so that make we know how the state yeah. look like and I make me give the very location now where that report for dey come in between ebele for esan and igbanke e get where they put roadblock. say you go pay your ticket either mm-hmm. for the state before you exit or whatever but dem say wen they dey come the person dey run comot for road you know if you fit still carry uh, wood say make you take block road make you ask them question first say na acid say dem dey buy the di jerrycan put and na raw acid so they say even police dey fear them. whenever they dey drive that thing dey come why dem dey dangerous like that? because of the kind of things wey dem dey transport and so how a man wen policeman fear ordinary person wen just wear normal cloth go come dey talk say na him wan fit hold am um. that one na one now let's check again when you go toward the west we constantly dey hear the construction of benin i mean Eh, benin lagos expressway lagos ibadan expressway mm. wetin make dis two roads constantly dey dey on construction since 1999 na to tell you say pipo just dey dey run agenda of filling di pocket and so another person will tell you that project on that axis is none of my business for now but you have forgotten say when you contest election you move round round the country the country say you be you be you be president of the country and not a president of a of a particular area one ethnic group and so when you go round wetin make me just dey list dem okay make i check the road between abuja and benue through nasarawa ma the road the last time i take the road e no where na im make people fit dey vanish for the road mm okay check the road between benue and enugu iwe check the road between abia and akwa ibom iwe hmm. no go area e don reach the point when e be say people now had to first if you dey go akwa ibom you first need to go to port harcourt if you are coming from edo for instance you go through port harcourt and then from port harcourt you now go there if you are going to calabar you first had to go enter Port Harcourt from there, come back to Akwa Ibom and then face, face Calabar. The question is for a country where a whole lot of money they budgeted and yet nothing to show for it, all of these things are all signs of a failed government. Who will go hold responsible? Thank you very much, ma. If you send me message, you know say the message I not deliver am the next day you send me again i no deliver am the third day you send me again i no deliver am for four years you just dey send me i no dey deliver am i go do am by myself. <laughs> you know why i dey repeat am so that because i, go, i know say i, go, I, go do I don dey see the answer for your lips na im make me quickly <laughs> no be say you go just do am by yourself you go make sure say i dey sanction for even though you no slap me e get the way you go handle the matter me know say hand don meet me now if actually you know say you dey sincere on the message wey you send me and you want make i deliver am nothing make me not deliver that message wetin i dey try talk if a head actually want the body to work the body must do the job e no get option why because the head has the power to do a take a decision when the body will not like and so if on a sincere ground when we dey fec meeting federal executive council i tell the minister of works in the next six months i want to see the money i have budgeted for benin aochi abuja expressway i want to see that road delivered because i want to commission it so that i can face another project after releasing the money to the man wetin make am when he go tell me say no do the job mm. who be the contractor when they go come give the money on a serious note when there are two things when uh, three things na somebody tell, tell me say make person dey fear He say the first one fear god the second one fear government and the third one fear gun that is the 3g but unfortunately even the god wey we suppose fear most hmm. most of these same people no dey fear am because you say dem dey fear am therefore no dey do the thing wey they dey do but they no know say na him dey. that's why they no wise na say fear of god is the beginning of wisdom. <laughs> it is the truth and so i think i agree with you ma because they no first fear god the wisdom is not there on how to handle matters <laughs> and then the gun when they think say human being dey fear most sometimes they don discover say even the human being when they think say go dey fear gun at times does not fear gun because e go tell you say after us na only one shot man when he tell you say oga oh, you hold gun na only one and i'm gone but i think before you do that i would have done mine that is to tell you say no fear the gun again e get where e dey reach like we dey hear news of somebody say they put gun for your head they come dey begin dey rape your wife no matter how e be e get where e dey reach the man go tell you say you had rather kill me first before you do that to my wife in my present it's a it's a humiliation you they you they remove the manhood in him and because of that not be say because you cut him, but you don pull out the manhood when dey body as a man and be and na that one na dey make man fit tell you say he go fit do and undo. do na him make am sometimes some men will now need to struggle with the man that is with the gun government because they have the tools to always make people think that people will be afraid mm. na him make them now look at it you never make make arrangement or sell tell the security agent to make sure they end this security in your state you make arrangement with them to go and monitor vaccination cards if you actually have the people at La eh, heart laughable you see what i'm trying to say so in all of this ma the characteristics of a failed government now all these things when we put together and then when you bring them closer to what are the characteristics of a good governance, you will now see clearly how naked they are. And so, any government, okay, any government when it wants make a no day naked before the people, need to go study that our document. Okay, not be okay. That document when we take teach good governance. <laughs> if you carry them sit down, you will you go for for for i mean for a while try and be a good man on the seat okay but the the only thing when i dey take note of na the mockery of their people every governor will sit down first misbehave for three whole years project wey e no see money do for three years the fourth year by the fourth year when e know say election dey either e wan present people person to the people mm or he wan come back you see say bulldozers go dey everywhere dem go dey mount pole dey transport light If I tell you, even if case not take it dem go go you down evacuate current put come pour am put for community <laughs> and then the people go say hey he is doing his job just to fool the people again the indigenous people of nigeria na here i want make we hold the mirror and the paper any cellophane when e too dey dark no matter how e be once you put light for the other side you must see between am you must see through let us always not allow these people dey fool us with all those emergency projects but rather use your torchlight to watch wetin dey be the brain behind the emergency project for your area how many years has it that project reflected on budget before you come do am that day. okay oga okay, dem anyway my people, una dey listen to state of the nation on inform me radio this morning and we dey talk about the state of our roads and we con dey look am say wetin be di the way wey we fit take eh, talk whether a government na failed government or na successful government so na the road oh now na we don talk about and oga adeomo don analyse don talk some things but you know say this na radio wey dey for the indigenous people of nigeria Yeah. again and again and again na the same old story and dey tell us say na only mad person na im dey do the same thing again and again over and, expect, over and over expect a different, result. you sure say we never we the indigenous people of nigeria say our kolo no go stop at this bus point now okay at this bus stop okay say our kolo no go e no go stop say make we do the right thing make we do the needful as e take concern us With the people with the indigenous people of nigeria okay yes um, you say you, you understand yes okay. i get wetin you dey talk ma i get the question you know man when e no wan work na hunger dey teach am the direction to where job dey some no wan work eh? they just want uh, free money yes i they come now? i just they start with somebody something okay i dey wait if i no wan work e mean say i no wan get money by implication because na im make the holy book say he who will not work let him not eat chop. and once you know it e mean say hunger must dey because there is not no human being on earth who does not live with food without food there will be no strength to carry on okay without food no strength when you go fit take carry the next the next thing when you wan take care of mm. ordinarily say i dey waka now i need food to fit make me waka well for energy for energy now I, if I, I as i dey now the people i not too blame the people when first they do the maltreating yet i wan blame the people when they maltreat beautiful one because if we dey point one finger na the one wey come to us na plenty pass na plenty pass yes na plenty pass that's why i say make you talk to our people first of all who be the original problem of the problem na the original problem of the problem yes na we the indigenous people of nigeria i not i not join o oh. okay Uh, the indigenous people of nigeria because my eye dey always open for at every point in time one small role wey you play e mm. contribute to the matter now how during election which role you play when bring the person when they misbehave come office now make me contribute now make that woman contribute now make that lady contribute now make that old man contribute now take it for instance we go look for one language from which coven Therefore, see those languages they carry come and never know somebody just come He go just tell you say baba and you just accept am anywhere you go say baba say baba the person wey you dey say am for don win election now and he tell you say na baba you call me so you don tell your father what to do your father does whatever he thinks he wants to do now you come dey hmm. vex you did not say we are electing you you no call the person name say we wan choose we wan elect you you come dey say say baba eh as a father do you as a baba do you tell the baba what to do <laughs> so right now the country dey face that situation of the man dey decide wetin e want not be wetin the people want because right from time you tell am say na baba e be dat one na one two at the polling unit wetin be your role you vote because somebody wan give you something you vote because some you your top printing na for accepting a particular thing hmm. so that finger wey you put to increase the number of vote wey you e get for there after giving you whether five thousand ten thousand thirty thousand or whatever. some two thousand sef. some get five hundred. i don do waka waka where polling unit person for dey receive five hundred naira for voting. hey. for four years. yes. so na the five hundred naira na the person go chop for four years. he is living on it now he no get option he dey live on the five hundred now. <laughs> sometimes he go even call my number i tell am say well i no collect that day o but i vote my own the one when i vote for no go the one wey you vote for na e go so i believe say your five hundred. so in fact na you suppose dey chop from outside. no na me suppose dey collect o oh, so. he <laughs> say no go talk all this kind things o. Oh. ayamo you bad <laughs> o oh. you wicked. no ma because i dey remember things and i dey keep am small small so when the matter reach that level i come remind you of the day wey you collect the thing. you you you, you don get wetin yes na i remind am now now you see everything you collected has an interest when you dey follow am mm. if you collect five hundred naira interest rate for five hundred for a period of four years ma when you multiply am you go know wetin your account go give out if you take five thousand naira from somebody and you ask the person to keep the money for five four years when you don keep am for four years the interest rate on five thousand naira is no longer five thousand. and make e no come be say the person come dey calculate am as compound interest for you. Oh! and funny enough ma na compound interest almost all of them dey operate. Oh! you come dey get interest upon uh, on top interest. interest that is. Then, if you eventually dey among the executive when they share ten ten thousand for you dey among the polling unit security men when dem share give thirteen thousand or eighty thousand or whatever compound interest dey dey expect am for four years. inec wey dem give ghana must go to nko. inec wey dem give ghana must go for now inec go fit reach government house. Hmm. inec no get business with government house again until the next four years na dem dey take style go renovate their office i wan make we quickly realize one thing so hmm. it make me say na their people be the original problem of the problem be say if i not take anything from you i just tell myself say i won't do this thing for you get one community when some years ago give land i remember i believe i tell you the story Yeah. they give land to government say mona use here first They say make una come take this. thing dem say no we no need money una use am but if our children dey grow mm. if good enter this town say dem need mm. land we go come collect the land o oh. as we dey talk dey go back go tell dem say that thing wey we talk that time time ah, don reach time don reach o oh. we no see where we dey stay again we wan extend na dem say okay see una property take your white paper and go back say government don finally release am back but because we still need part of am see the space wey we give you this other side we wan still use am but if with time una still dey expand the place don come mm, still contain una una mm. fit come for the rest o oh. if they collect money that year they for fit go back who wan who wan who you who wan even lis ten to you so right now the people dey shout of good governance they no go fit get am for now until they choose to dey elect who they no go collect from oga adeomo with the way wey our economy be with the way wey the political terrain be right now you think say the indigenous people of nigeria go ever get get am right yeah you see uh, and if yes how we fit take get am right we for fit get am yes we for fit get am right if to say our religious homes wan do the good job when they themselves never uh, when i use the word religious hmm. home for both traditional the, those when believe in christ and the one when believe in muhammad first i go start with the the traditional homes somebody go come tell you say i want election you go tell am say go bring human blood how you expect say after taking the blood when god create put spirit the person go ever behave well if he reach office That alone, na something because human being blood. See, till tomorrow, nothing when anybody go fit take compare them. A e power. And so when the people they misbehave, one man talk for my present one day. He say, if you say you want that money as an SA, mm. go win election. Say because you don't know what it take to win election. And so, it, even though you no speak out, I remember when we discuss just outside my i tell am i say oga no dey use this thing again because this thing go dey work for you mm-hmm. but today e dey work for am well well so at every point in time repercussion dey on both the person wey win election and the man wey dem win election against and the person wey dem win with two our people go fit do am right yes if we mean am how how man trouser take burst him know say e trouser don burst e no wan open him leg for where people dey manage himself comot <laughs> na that same method see wetin you the one wey you use as yes na that same method when e fit take comport himself carry himself comot for place make people no come know say wahala don show face <laughs> na he go fit still take rearrange him life to get him life back from who take am because shame don already come but you fit reactivate the shame come back to where you fit get your dignity back how if i stop to dey collect if i see bad i call am bad if i see good i call am mm. good anytime when injustice take place I no stand i shout so this na injustice yes no use ethnicity and things dey run oh this one I'm i i I dey from eh, so so place and because of that it must be me mm. no if the person wey dey with me no get the quality no give am oga oga adeomo you you see am ah, you you just use this one take open something else now wey e be say right now presently eh people wey merit something no dey get am at all go on na make me talk say the best person who suppose be governor no dey ever win primaries hmm. i i i i want make the whole politicians quote me wrong the best person when suppose be a governor of a state the president of a country you know dey win primaries lie lie why because you know they ever get the money to offer mm. okay na im dey make politicians dey always kolobi kolobi kolobi yes. so that dem go see money take use yes. during election to buy yes to who go stand for you to buy people right from beginning buying dey involved because of the present setting of the politics however a time dey come when money no go fit do the money work money go fail yes They don fail for kaduna and they go dey fail dey go like that see gradually people are beginning to see say anytime when you punish us we will go wait for you somewhere you know one funny secret politicians no dey quick remember say junction dey between him and the people mm. but on the day of election na there the junction dey because dem know say junction dey dem dey always arrange talks dey wait for that junction either to create fear make pipo no dey do the right thing at the point or use money inducement but even at that people don use money before when e fail why you think say your own no go fit fail if e favour you today so may we remember hmm. that people can get it right the only thing wey we need to do like you dey do one prayer say make the eye of understanding hmm. make god open as many as as possible open the eye of the indigenous people of nigeria make sure say as we you see when nero punish <laughs> the people of old when emperor claudius do his job when almost all the emperors dey do their work when the time reach to turn against the man wetin happen rome no lose their value mm-hmm. ah, ah, wetin make you come think say today the empire wey you think say you don get say you no fit still lose am when we even don know say the lifespan of man don even reduce hmm. so to cut a long story short the people fit get am right and the only way for us to get am right na to now return back to the right path fine we don many i no go fit use all because nigeria still get very just people make we no lie to each other hmm. we still get very honest and very just human beings in this country so but many wey don already derail wey don already move comot for the road you only need to come back and return back to the path hmm. drop all those your old thinking and the former way of life start a new pattern of life say i don too do make i come back do the right thing for the first time and if out of six thousand five thousand five hundred do the right thing the five hundred wey remain they have evil don die and so nigeria fit get am right if i shine my light and i use my light my my candle take help you light your own and you use your own take help light another person the darkness wey go dey around us go disappear yes hmm. yes na make me talk say when you carry the characteristics of of a failed government near the characteristics of the government when when e be what they call good governance hmm. you go see say e don dey naked already because the light of good governance dey always reflect to show say you dey go you are going wrong you are going wrong mm, come back come mm, back mm. and so the number of people wey dey around you if they all if they all get good intention every good thing wey you think you go always dey successful but when you get saboteurs and bad thinking around you all the things wey you dey do they no go ever go the direction wey suppose go so the indigenous people of nigeria finally before we waka comot for studio this morning e good make we realize say na our hand e dey to change the evil the present evil dey with us but e no mean say we fit accommodate am whether wickler use one language in in one of im book eh, eh, heart diseases and cures e say you no go fit stop birds from flying from flying on top of your head hmm. He say but you you can do one thing that is you know you fit make bed no make nest for your head which means evil fit come close Now, when you accommodate am you come be evil man hmm. but if you choose not to accommodate evil you choose to go with good thinking you go be good man na here i end the matter my people my name na adeomu akao i dey salute una this morning All right, my people na dey listen to us from inform me radio this morning and this na the state of the nation we dey talk about the evidences of a failed nation compared to um, good governance and we take the road state of our roads as as as an example this morning who to blame oga adeomo don point back say in fact say all of us no no me and not <laughs> say those people wey collect money from the from uh, the politicians so say una hand join why dem dey punish us with bad roads like this? we con dey look am come be like say na game plan because the roads no dey fast enough and e dey tell on the economy the good the prices of goods dey dey increase by the day because of the bad roads the the long wetin suppose take uh, three hours go sometimes e dey take one day two days three days and and then you expect say the thing no go come near us anyway i dey always talk am o oh, god go provide for those of us wey be say our hands clean and our hearts clean <laughs> for this, our country naija we dey talk to ourselves so oh, the indigenous people of nigeria na hear wetin oga adeyomo talk today una like make una shy away from the truth truth na truth make we not shy away from am if we don waka kurukere before as long as say we get breath say life still dey say we never delete we still fit retrace our steps for us to do the right wetin be the legacy wey you wan leave for your children legacy not just not be just eh, material things o oh not just material thing because most times when we talk about legacy they talk talk about uh, empire yeah, maybe money houses and all that no company. no e dey beyond that wetin you as a person dey do right now to combat or to to um, to to make things better for the next generation to come wey be say your name go dey mention say ah This na wetin this person eh, talk about and we dey see am say e dey come to pass one another think say as the things dey waka say if you no waka come near una if you keep quiet e go come near you but if you dey talk say you no join hands with dem e go run far from you That not just the truth. Get principle of sowing and reaping. The word they call them karma. Retrace your step, your steps, and do the right. Do the needful. Go back to your indigenous land of heritage where God give you and go do the rightful thing, the needful thing to protect and to preserve the lives of even our unborn children and the small talk where i go talk this morning be this my name now olayemi i salute you. till next time we go come again make una stay blessed boost your immune system chop better things laugh think positive thoughts It e dey work i salute una. thank you